ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimyimana ikiganiro cy'uyu munsi ndongera ngiharire abana abana babyawe nibo bakunda kuvuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu muri iki kiganiro murumva ko no ku babyeyi babyaye kubura umwana wagiriye ku gise ntumenye ko yapfuye ngo umupfunye ntiwemera ko yagiye murumva umubyeyi wabuze abana babiri umuhungu n'umukobwa abana nshaka bamwe bari mu rwanda aho barezwe n'abagira neza babatoye babatoraguye batazi iyo bajya murumva umwana waburiye ku gisenyi ari kumwe na sekuru bava muri kongo ariko hari n'abandi bana benshi bagiye bajyanwa i burayi n'abashishikazwaga no kubaha imiryango ishaka abana irera iki kiganiro gituye ababyeyi mwese mwabye mwabyaye mukavutswa kurera bo mwibarutse ngituye ababyeyi barerera imana n'u rwanda bagaha amizero y'ubuzima abana batoye mu mihana iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika integeye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mu kwezi kwa munani umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa wari ufite hagati y'imyaka ine n'itanu yavuye mu nkambi ya kibumba mu gihugu cyahoze cyitwa zayire ubu ni repubulika ya demokarasi ya kongo ari kumwe na sekuru bageze ku gisenyi baraburana muri iyi myaka makumyabiri n'umunani ishize nyirarume Marcel munyemana yaramushakishije mu miryango ifasha abari mu kaga n'iyakira abana bato araheba yaje mu kiganiro agasaro kaburaga kubera ko yakomeje kwizera ko uwo mwana akiriho uwo mwana yitwa mahoro nyirarume marcel munyemana atuye mu karere ka gasabo mu murenge wa jari akagari ka nyaburiba umudugudu wa rubona yitwa mahoro mahoro irindi ry'irisirino yitwaga nyirangirente yabuze muri mirongo icyenda na kane duhunguka ariko akaba yari ari kumwe na na sekuru noneho nyuma baza kuburana baburanye rero ubwo turamushakisha turamubura none mu by'ukuri kubera ko yaburiye muri za gisenyi hariya muri kariya gace nongeye kumubona najya ugiye mbaza muri za medecine sa porotiyeri ndabubura no muri savisi ciburene hose situmubona cyenda na kane mu kwezi kwa munani muvuye mu nkambi muri kongo mugarutse mu rwanda ya kibumba umwana muramubura mu rwanda byagenze gute kugira ngo umwana abure byagenze gute
yari ari kumwe na sekuru baza kuburana ubwo rero nanjye abari bari kumwe na sekuru bambwiye ko baburanye baburanye noneho nibwo natangiye kurangira uyu mwana yari afite imyaka ingahe yari afite hagati y'imyaka itanu n'ine none se yari umwana wa mushiki wanjye mukimara kubona ko umwana atageze mu rugo umusaza akababwira ko amuburiye ku gisenyi mwahise mujyayo mujya kumushaka cyangwa se mwasubiyeho hashize imyaka hashize iminsi hashize iminsi kuko uwo musaza uwo musaza yageze mu rwanda arapfa arapfa mbura amakuru rero nakomeje gushakisha nifashishije ya miryango ariko nta gisubizo nabonye uwakubwiye ko umwana yasigaye ku gisenyi ni ni sekuru
niwe wabimbwiye akakubwira ko bambukanye neza umupaka bakinjirana mu rwanda binjiranye mu rwanda rwose baburanira hagati ya urabona bari bavuye mu nkambi ya kibumba bari bavuye mu nkambi ya kibumba barambuka ahantu niba niba ari mu cyahoze ari muturane ubu ubanza bagita muri mudendahari sinamenya ariko bari bari mu rwanda nyine mu kanya wambwiye uti hashize iminsi ari kugenda ndibaza niba harashize amezi cyangwa imyaka kuva umenye ko umwana wawe yabuze hashize igihe kingana iki kugira ngo usubire aho muri muto ujye gushakisha wumve ko urebe ko wamubona hashize nk'igihe kingana n'umwaka nyuma y'umwaka gushakisha biranga ariko Mm.
nkomeza noneho kuyifashisha ya miryango ya- ishakisha abana utwandika ariko nta gisubizo nigeze mbona hari ikigo se hafi aho ngaho cyakiraga abana badafite kirera babe nako kageni gishobora kubonana cyari gihari kuko njye ntacyo nabonye kuko njye urabonana nari i kigali hariya ku gace nakamenyereye ntabwo nari nkamenyereye ku buryo ngo ku buryo namenya ko iki kigo cyaba gihari nakoresheje impapuro nshakisha nyine warandikaga gusa narandikaga gusa nandika ya miryango ntibagusubize ntibansubize rwose nkabura igisubizo imyaka makumyabiri n'umunani irashize mahoro utamubona nyina aracyariho nawe yarapfuye mama we yari mushiki wanjye hari abandi babyeyi afite mu mu by'ukuri yari umuha yari umupapiraro kwa kundi abantu bashugurika ntabwo rero namenya niba ntabwo ye- ntabwo yari azi se.
nta muntu waba warakuranye urugendo na sekuru wa mahoro bagaruka mu rwanda waba waramurabutswe bageze aho ngaho muri za mutura waba warabonye akaguha amakuru ya nyuma yakugaragariza ko ashobora kuba ari muri ako karere koko
uwo nguwo uwo nguwo arafunze ntabwo nabasha kumubona kereka wenda nkoze ku rugero nkajya kumushaka afungiye hanze ariko arahari yarabiye hari umuntu uhari ubizi
eee wenda umuntu umuntu yamushakisha nkareba namubona hari umuntu uhari ubizi uzi amakuru y'amahoro Mm.
akampa amakuru wenda na akampa amakuru neza uwo mugabo uzagenda umurebe hanyuma azaguha amakuru nurangiza uzayansangiza kugira ngo tuyahereho dushobore Mm.
gushakisha tumyana aherereye noneho umubiri nyirarume niba nyirangirente niryo zina rindi rye ry'amahoro niba ariho akaba ari muri ako gace ka rubavu muri ako karere ka rubavu iyo za gisenyi eh, yarakuze ubu ngubu niba ariho ni umukobwa ni umugore imyaka mirongo itatu n'itatu arakuze ashobora kuba anabyaye anahetse Eh, niba ari aho akaba akumva wongera umwibutsa icyo mupfana umubwire n'icyo umushakira yewe nuko nyine yari umwifa wanjye nkaba mubereye nyirarume yego kandi rero urabyo mba nta wundi mubyeyi yaba afite uretse njyewe njyewe icya mbere cyo nuko ari uwo mu muryango wanjye kandi ikaba asa nk'aho ari amaraso yanjye kumukunda rwose nara- naramukundana n'ubu ndacyamukunda icyo nshaka ni ukugira ngo umenye amakuru niba yaba ariho agihumeka niba uramubonye nabyo byamfasha byatuma mbasha kuruhuka mu mutima umuntu utigeze utabonye apfa cyangwa se utazi aho ari burya uba umukum- umukumbuye cyane n'umubabaro mwinshi birumvikana ukomeze uh, wihangane kandi ngushimire ko utacitse intege ukaba ukomeje gushakisha uyu mwishywa wawe mahoro nyirangirente niba ariho niba hari umuntu wamurabutswe batahuka muri mirongo icyenda na kane bavuye mu nkambi ya kibumba ah, bagatandukanira aho muri za mutura muri ako karere ka musanze magingo aya uwaba ah, amuzi waba yaramubonye waba yarabonye umwana wa- w'imyaka itanu ine itanu itandatu se ntawamenya ariko waba aramutoraguye akamurera akamukuza akaba amufite nabo yatubwira hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kabura gato kamuhuza eh, na nyirarume munyemana marcel munyemana ndagushimiye rero kuba wizeye ijwi ry'amerika Eh, nkwifurije amahoro n'amahirwe ubwo tuzavugana saa imana ibarinde cyane kandi mukomeze mubifashemo rwose uwo mugira neza aramutse amuboneye nawe namusabira umugisha ku mana nyine urabyumva kuko ntabwo waboneje ngo wahembe umuntu wakoze igikorwa cyiza nk'icyo ngicyo ariko imana rwose nawe yamuhemba nanjye sinabura kumuhemba ariko cyane cyane imana kuko njye sinabona ibihembo byahemba umuntu wakoze igikorwa nk'icyo ngicyo ariko imana ye yabikora Mm.
kandi nanjye byanshimisha n'ubusanzwe n'ubusanzwe aba ari nawe mubyeyi we n'ubundi aba ari umubyeyi ntababura kumushyikira rero yego ngaho rero ukomere yego namwe
agasaro ka buraga
uwitwa habumugisha ramadan yari umwana wigaga mu mashuri abanza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine akaba imfura iwabo yakoze urugendo rurerure ahunga ava aho yari atuye ajya i kabuga ahava ajya ku kicukiro mu gatenga ahungira igitarama yerekeza i cyangugu ataha muri kongo igihe inkambi zasenywaga yatandukanye na mushiki we mukashumbusho zuriyati nawe wari umwana muto atuye mu karere ka gasabo mu murenge wa rusororo akagari ka bisenga umudugudu wa gasiza hari umugisha twatandukanye mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane muri jenoside yakorewe abatutsi nibwo twatandukanye twakoze urugendo rurerure cyane ariko tuza kuburanira muri kongo mwakoze urugendo rurerure muva he mujya he muri kongo ko ari hanini mwahageze muturuka he
twabanaga na nyirasenge wa mama hano ku isumo aho haba umugisha yigaga ku kigo cyitwa kamurindi tuharahava turakomeza tujya i kabuga tuva i kabuga tujya kicukiro mu gatenga tuva mu gatenga turakomeza tugera igitarama tuva igitarama turakomeza tugera cyangugu twambuka muri cyangugu tuza muri kongo ubwo rero aho ngaho twageze haba umugisha atangira kwiga ubuzima burakomeza atangira kwiga yigaga mu wa mbere segonderi aho yari yatangiye kwiga icyongereza muri kongo inkambi twari turimo iza guturika ituritse ubwo ni muri ubwo buryo we twaburanye ingendo ukwanjye nawe agenda ukwe mwari mu yihe nkambi muri kongo
ntabwo inkambi ntabwo naba nyibuka kuko nanjye ubwanjye nari ndi muto cyane izo turaje nizo nibuka ibi ngibi byose ndi kugenda nkubwira ni amakuru nagiye nkusanya ku bantu twari turi kumwe turi kumwe turi kumwe none ayo makuru uvuga ko wakusanyije arebana na habumugisha ninde we yakubwiye ni muri mama wanjye wo pasi wabo witwa sada kuko we barahunganye ari uwo sada n'umugabo wa sada na sada ubwabo bagiranye muri kongo umugisha n'umugabo wa sada baza gusubira inyuma bagiye ngo ahantu bari bari haturitse baza gusubira inyuma bagiye kureba icyo kwifubika aho niho byahise birangirira nta muntu wigeze wongera kumenya ngo ari uwo mugabo wa sada ari uwo musaza wanjye ntabwo bigeze bongera guhura kugeza n'ubu wowe muri mirongo icyenda na kane zuriyati wari ufite imyaka ingahe muri mirongo icyenda na kane nari mu mezi kuko navutse icyenda gatatu ngewe niyo mpamvu amakuru yose uzi kuri musaza wawe nayo wagiye ubwirwa n'abantu umaze gukura
yego amakuru yose nzi nayakusanyije mu byumweru bibiri birarangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri ramaze anigeze kuvuga ashakisha umuryango turafeyiringa kuko nta muntu twari dufite utwitaho udukurikirana turabyumva ariko ntitwagira icyo tubikoraho yashakishije umuryango avuga ko ari hehe yari ari muri zimbabwe turi umwaka w'ibihumbi bibiri ni iki cyatumye mudashobora kuvugana nawe icyo gihe kugira ngo musubize impuruza ye ikintu cya urumva twebwe twagiye dukurira mu miryango itari yacu hanyuma bikumvikana tuza kubyumva kuri bbc ariko abantu umuntu twari turi kumwe nawe icyo gihe nawe nta mbaraga yari afite zo kuba yajya gushakisha nawe yaje guhita apfa nta wundi muntu wigeze ugera kubikurikirana icyo gihe itangazo ryahise mu mwaka bibiri ryavugaga ko habumugisha ramadan ashobora kuba ari muri zimbabwe ashakisha umuryango we mu rwanda umuryango wo mu rwanda gusa yongeraho avuga ko ngo iyo nta cyizere afite cy'uko umuryango waba uriho kuko iyo baza kuba bariho baba baramushakishije uretse ko bitamubujije gutanga itangazo birumvikana mwari mukiri batoya mwasigaye mwenyine ongera unyibutse na habumugisha niba twumva arabyumviraho iwanyu musigaye muri bangahe
iwacu hasigaye hagumagase abdurukadiri na mahoro hasha genda buhoro genda buhoro humura ndabyumva kugusubiza inyuma ukongera ukibuka ibyo bihe bibi mba mbizi yuko bibahungabanya ariko nanone harimo agakiza kubera ko ni uburyo bwo kugira ngo ubivuge ubyature ntugeze ubona umwanya wo kugira ngo ubivuge ntabwo wigeze ubona umwanya wo kugira ngo umusaza wawe niba ariho akumve yumve yuko nawe uriho bimuhumurize ko nawe wumve yuko ibyo uvuga abyumva ijwi ryawe aho ari araryumva ni uburyo bwo kugira ngo mutangire muvugane binyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga hanyuma n'ibibi by'imana tuzakomeza gushakashaka uzamubone iyakire iyakire umbwire nari nkubajije abavandimwe bawe baba barabikotse babakiriho kugira ngo abumve
biragoye kuko mu buzima bwanjye n'ubwa mbere intambwe mvuga iki kintu mu buzima sinigeze nanakivuga ni ukuvuga ngo turi abavandimwe batatu twe dusigaye hari haguma gake abdurukadiri yego hakaba n'ahasisita wacu witwa mahoro hasha yego hakaba nanjye mukashumbushoro ati iyi myaka makumyabiri n'umunani yose irashize urambwira uti ntabwo nigeze nshobora kuvuga kino kibazo ntabwo nigeze nshobora kuvuga kwatura ngo mvuge ko musaza wanjye ntamufite ntamubona hafi ntiwigeze ubona umwanya wo kugira ngo uvuge yuko nta babyeyi ufite ngo ushobore gukora ikibiyo cyawe mu mutima no mu migirire no mu migenzereze bibeho uyu ni umwanya ufate mu gihe tuganira kugira ngo ngufashe kwiyakira reka tubavuge tuvuge musaza wawe tumushaka niba twumva umuntu wese waba ari muri zimbabwe cyangwa se muri ibyo bihugu byose birimo mu karere k'afurika y'amajyepfo bumva ijwi ry'amerika bari muri malawi muri zambia muri mozambique muri angola no muri afurika y'epfo turashaka habumugisha ramadani bashiki be arokotse baramushaka bari mu rwanda none zuriyati ni iki cyakubuzaga kuvuga abawe ni iki cyakubuzaga kuvuga uti mbashake menye uko byagenze n'aho baherereye ni iki cyabikubuzaga
nta kintu kigeze kibimbuza urumva iyo umuntu akiri mu maboko y'abamufite nta liberite totari aba afite nta bwigenge nta bwisanzure ntabwo nari nzi aho nahera sinari nzi uwo nabaza niyo mpamvu ntigeze mbikora ariko se nta nubwo wabazaga abakurera ngo ubabaze uti nta gakuru mwamenya ko ababyeyi banjye cyangwa se abandi tuvukana mu muryango icyo ntabwo wakibabazaga ni ukuvuga ngo nagiye mbibaza inshuro nyinshi ariko nabo bakambwira ati ikintu kitubabaza ni ukuntu uriya mwana twagiye tuburana kandi nk'umuntu naribaza cyane cyane nahoraga mbaza niga mu mwaka wa gatandatu pirimeri nibwo nawe yaje kwitaba imana ubwo biba birangiye gutyo apfa nawe nta kintu gifatika ndageraho aho mbere umudamu niho nongeye gushakisha noneho mfite liberite totari no kuri buri muntu wese nagiye numva bagiye bambwira ngo byagenze gutya nibwo naje kugwa rero kuri uwo murumuna mama wo kwa se wabo amakuru mpaye arahagije kugira ngo nyahereho nshakishe kandi nahamagariye n'abumva ikiganiro agasaro kaburaga muri uyu mwanya bazakumenya bazamumenya bazamenya habumugisha ramadani wowe nka mushiki we azakwibuka kubera ko ari uruhinja ubu aho ari hose niba kumva ni iki ushaka kumubwira kuri ku mutima umaze imyaka yose wifuza ko wamubwira umubonye
ibyo namubwira ni byinshi cyane shakamo bike ushoboye
ibyo namubwira ni byinshi cyane gusa ingenzi amukunda cyane no mu makuru nagiye numva no kuba yadukundaga nawe cyane yari umwana uzi ubwenge turamukunda turamushaka muri rusange umuryango wose uramukeneye kuko yahoze ari imfura yabo ari umwana mwiza kandi wubaha bumvira turamukunda iryo jambo ry'urukundo ni ryo rikuru riruta yose riruta yose mukashumbusho Juliet nongere nkwihanganishe kandi ngo ukomeze iki ni igihe gikomeye cyo kwibuka no gushaka umuvandimwe wawe haba umugisha ramadani nkaba nizera yuko uzamubona agihumeka umwuka w'abazima ndahamya nkomeje yuko tuzashaka ariko kandi tuzifashisha imbaga nini y'abumva ijwi ry'amerika ku isi yose aho umuvandimwe wawe yaba ari tuzamubona rero hanyuma tuzashimishwa no kubahuza kugira ngo mwongere hure ibyishimo umutegerejeho wongere ubibone nawe ibyo abategerejeho abibone ndagushimiye cyane juriyati nsuhurize abo bavandimwe bawe bagufashije gushaka amakuru ukiri umwana ariko ugahatiriza mpaka uyamenye kugira ngo uzashobore kuyadusangiza ushaka musaza wawe ngaho rero ukomere wihangane ibisigaye ubindekere ubirekere n'imana
murakoze cyane kandi imana izabidufashemo namwe ikomeze ibafashe mu mirimo yanyu ubundi imitima imiryango ni iyayo yaburanye
agasaro kaburaga
mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana umwana witwa mburamatare abdu yavuye mu muryango we mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itatu yavuye mu rwanda ajyanwe mu bufaransa nyina wabo tumusabe amina azi uko byagenze atuye mu karere ka kicukiro mu murenge wa gatenga akagari ka karambo umudugudu w'amahoro twamubuze muri uwo mwaka rero agenda ajyanywe n'abazungu ngo bamutwaye mu gihugu cy'ubufaransa kuva icyo gihe nta gakuru ke twongeye kumenya sekuru aracyahari arashaje cyane yifuza nibura no kumubonaho rimwe yarangiza apfira na nyirakuru arahari ubwo rero twajya dufasha niba byashoboka ko twamenya niba akiriho tukongera kukuke none se mu bufaransa yahageze ati mu bufaransa yajyanywe ngo n'abazungu bari batuye mu kiyovu bari bafite abanyarwanda babakorera ngo birirwa batoragura abana bose babaha abana ariko mbere y'uko bamutwara baje ku karere ku cyahoze ari komine taba burugumesitiri wa taba ngo arabasinyira bari kumwe na mama w'umwana ariko hashize iminsi mama w'umwana yitwaga nyirabahima murekatete rukiye urambwira ko burugumesitiri wa komine taba ari we abasinyiye icyo gihe burugumesitiri wa komine taba yitwaga nde akayesu jean paul abo bazungu baje gutwara abana uribuka hari abo bibukamwo amazina yabo baturukaga kigali hehe babaga he abo bazungu babaga kigali ariko ntabwo nzi niba hari abandi bana batwaye uwo twabashe kumenya n'uwo wacu bari batuye kigali ihe ko kigali yari nini bari batuye mu kahe gace ka kigali bari batenguwe mu gace ko mu kiyovu ayo ni amakuru twahawe nyuma abo banyarwanda bambwiye babakoreraga babafashaga gutoragura abana hari amazina y'abo banyarwanda waba uzi
ntayo nzi icyo gihe nanjye nari umwana ni amakuru numvanye ababyeyi nabo bayahawe n'umuntu wari uturanye na mama we nta zina na rimwe wigeze ufata ry'umunyarwanda wafashaga abo bazungu kujyana abana i burayi nta zina na rimwe twamenye gusa twamenye ko ngo ngo muri abo bazungu bamutwaye ngo harimo umudogiteri wakoraga muri CHK ariko nawe nta zina rye twabashije kumenya kugira ngo bajyane uwo mwana bahuriye he na mama we mama wabo yabaga mu rugo ariko igihe kiragera aza kuza i kigali ngo atura mu kiyovu hanyuma umwana nitwe twamureraga igihe kiragera aravuga ati mu mwana ari mu kiruhuko umwana yari atangiye umwaka wa mbere yari amaze kugira imyaka irindwi ati mu mwana nsure umusaza abanza no kumumwima ariko ageze aho aramumuha ati sinakwima umwana nyine kuri uko kujya kumusura nibwo yahise ngo amuha abazungu hari icyo bamuhaye bamuguranira ko abahaye uwo mwana hari icyo mwamenye ntacyo twabashije kumenya uwababwiye ko yagiye mu bufaransa yababwiye yuko agifite amazina ye yose tumaze kubimenya ko ngo baje gusinyisha mu karere muri komine ya taba umusaza tumaze gushyingura mama we kuko mama we hashize nk'ibyumweru bibiri amutanze n'ubundi arapfa tumaze kumushyingura umusaza ajya ku karere kuburanya burugumesitiri ati gute ushobora gufata umwana wanjye uzi nirereye kuko buri wese twari duturanye no mu muryango ati kuzi kuri uriya mwana ari njye wamwirereye gute ubasha kumusinyira ukamusinyira ukamutanga arangije aramubwira ati bambwiye ko n'abazungu barya abantu ngo baba baragiye kundira umwana cyangwa kumukoramo imiti aramubwira ati muzehe tuza ntabwo bagiye kumurya bagiye kumurera ati kandi nta nubwo akitwaye amazina yanyu y'amaswayire bamwise andi mazina abwira umusaza ko ngo bamwise rwayitare antoine mbere y'uko bamuhinduriraga yitwaga nde yitwaga mburamatare abudu akayezu jean paul niwe wamusinyiye kugira ngo agende eee kugira ngo agende bisobanuye yuko na nyina mbere y'uko yitaba imana nawe yaje kuri komine aho ngaho gusinya nubwo bwose atageze iwanyu ngo abasuhuze ariko ubwo yaje gusinya kubera ko niwe washyize umukono ku rupapuro rwemeza yuko umwana atanzwe
nubwo atageze mu rugo kuko ntabwo bari kubyumva kimwe n'umusaza ntabwo yari buhagere ngo abimubwire birumvikana umusaza amaze imyaka makumyabiri n'icyenda yibaza aho umwana umwuzukuru we ari nta gakuru ke hari ahandi mwashakishirije kugira ngo mumenye amakuru ye agezeyo ntigeze abandikira nta gapapuro mwigeze mubona umusaza akimara kubimenya gutyo yagize umubabaro mwinshi aravuga ati njye nzajya kubarega kuri ambasade y'abafaransa ikorera mu rwanda ariko akiri muri ibyo ngibyo nibwo urumva hari icyenda na gatatu muri mirongo icyenda na kane intambara yarabaye nyuma yo ku ariko mbere yaho gatoya ngo wari burugumesitiri we yandikiranaga nabo babonana n'umusaza akamubwira ati we ngambaniriye umwana untangira umwana wenda bagwaye n'amafaranga simbizi aramubwira ati njye nabahaye n'amakuru ko nyina w'umwana yapfuye ngo baravuga ngo ngo barashaka kubakisha igituro cya nyina w'umwana bamenye n'uwamuhambishije ngo igihe nikigera umwana bazamugarura ngo aze mu muryango asure abantu ariko urumva muzaramuga ati mpa aderese zabo njye nivuganira nabo none bazimwima ubwo intambara yabaye rero nta kindi kirakorwa nyuma y'intambara dusubira ku karere kureba ko twabona izo aderese baratubwira ngo byaranyanyagiye nta kindi twigeze tubasha gukora uwo mwana rwayitare mu muryango iyo urebye waramubonye atangira pirimeri yari agahungu kagimbutse ubona asa n'andi wanyu mu muryango nta muntu basaga mu muryango wari ufite nk'ishusho y'abazungu yari umwana w'inzobe wari ufite imisatsi y'amarende yari afite n'agakufu ku jisho akagira n'akananwa twajyaga tuvuga ati afite akananwa nk'ak'abazungu nicyo mwibukiraho ndahamya yuko rwayitare ubu ngubu imyaka irindwi yagiye avuga ikinyarwanda hashize imyaka myinshi ashobora kuba yarakibagiwe ariko niba atarakibagiwe akumva nyina wabo aramusuhuza nyina wabo musuhuze musuhuze ufite iminota nta nubwo umunota wuzuye ni amasegonda mirongo ine n'atanu mubwire icyo wumva nk'umubyeyi wumva ushaka kubwira uwo mwana n'impamvu mushaka amasegonda ni makeya ariko yakoreshe mbere y'uko ngusezeraho niba kumva abudu ndagusuhuza niba ubasha kuba wanyumva ndagusuhuza ndagukumbuye ndi nyoko wanyu amina wakuru kuriya wajyaga nkambika imyenda nkutunganyiriza iniforume ugiye ku ishuri turagukumbuye twarakubuze tugira agahinda kenshi sogokuru wawe yaragukundaga yarakubuze agiye gupfana agahinda ko kutamenya agakuru kawe ariko nibura yumvishe ko unariho yatuza n'icyo namubwira turamukunda turamukumbuye kongera kumva ko ariho byatunezeza amina tumusabe urakoze cyane ndahamya yuko umuhungu wawe azumva ubu butumwa kandi amakuru uduhaye ni menshi ni menshi yasa yujuje ayo tuba dufite mu giseke cy'amakuru cyacu abana bavuye mu rwanda banyuze mu kiyovu tuzi aho banyuze n'aho bagiye tuzagerageza gushakira muri izo nzira tugira icyo tugeraho tuzakubwira tuzabishyiraho umwete kimwe n'abandi bose mutugana nawe rero tuzagutumikira uko dushoboye ukomeze utegereze wizeye kandi ugira amahoro yego murakoze cyane
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona imyaka isaga mirongo itatu igiye gushira niyo nizeye alphonsine atandukanye na mukuru we umurungi antoinette badasezeranyeho nta matajya agaragara biteye turi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu umurungi yari amaze kurushingana na mutaharugamba emmanuel bari mu bubirigi niyo nizeye ari i burundi ari mu rwanda magingo ye akaba yibaza icyabaye kuri mukuru we atuye mu karere ka gasabo umurenge wa gisozi mu mudugudu wa gasharu nguyu mu kiganiro agasaro kaburaga kinzanye hari umuvandimwe nabuze ndashakisha mukuru wanjye yabaga mu bubirigi bafite umugabo bakora n'amariyaje mu rusengero rw'abangilikani ahantu bitaga kuri kafe y'abarundi ariko icyo gihe twabaga i burundi niho yagiye niho yagiye hariya muri musanze mirongo inani na gatatu aba yarashaka arabyara nuko nyuma muri za mirongo icyenda na kane bazaga kutubwira icyenda na kabiri umugabo we aza no kudusura i burundi bujumbura nuko nyuma amara nk'icyumweru asubira mu bubirigi nuko nyuma za mirongo icyenda na gatatu nibwo mukuru wanjye ambwiraga ati rero ndashaka ko narigaga segonderi ati ndashaka ko wajya wazaza ugashaka purizansharije ukazemo ukagenda duhanira ibintu by'amamodoka ibintu byinshi nuko ndayishaka ndayibona muri sabona mu bindi hashize nk'icyumweru ibindi byago perezida waho arapfa kandi adaye nuko bibaye ruvange ibi bibazo turabihagarika nuko niko kuza intambara yo mu rwanda nayo irabaye icyenda na kane icyenda na gatanu zitwa turaje nuko ni nawe ndihiraga na minerva iciye muri banki bergoreze banki rambere banki popirere y'uburundi nuko ibintu byose biba birahagaze nuko ntitwongera kuvugana nta kominikasiyo ariko nyuma y'intambara tugeze mu rwanda batubwira ko ashobora mu kuba yarapfuye ariko akaba afite umwana witwa jessica kunagira ngo rero mumfashe tumenye niba bamwe bakamubwira ngo yakoraga mu ngo yari afite kafe bita ku barundi ahantu muri vide zitware mu bubirigi wambwiye ko umugabo we yitwaga cyangwa se yitwa magingo aya emmanuel mutaharugamba uwo mutaharugamba ntabwo yigeze ataha na rimwe i rwanda ku buryo waba waramurabutswe aho ngaho i kigali nta n'utubwira ko yamubonye nta gakuru na kamwe dufite niba umurungi akiriho amakuru y'abakubwiye ko yaba yaritabye imana akaba atariyo niba kumva muri kano kanya muri iki kiganiro agasaro kaburaga ni iki wumva ushaka kumubwira
kuri baramutse bariho bose na mutarugamba nta kwishima cyane ntakomera kwishima mbonye abavandimwe twabuze igihe kinini kandi iyo babaye batanariho nabwo byose no kubishima imana kandi izajya ibagirira neza venuste ni ukuri mufasha abantu benshi imana ni ukuri idufashije nibura mukanaduhuza n'uwo mwana we akaba yanaduha n'amakuru niba hari ntayazi byaba byiza ni ukuri imana yo mu ijoro izajya iguha umugisha utagabanije cyane iguha umugisha uzabona ijoro bazaribona imana ibaha umugisha cyane
dukomeje iperereza hano ku ijwi ry'amerika abantu batuye mu bubirigi mwumva ijwi ry'amerika abatashye ubukwe bwa antoinette umurungi na emmanuel mutaharugamba ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda ubukwe bwabereye muri komini y'umujyi wa buruseli kuri grand place abagiye mu kiliziya cy'abangirikani aho basezeraniye imbere y'imana kiliziya iri ku muhanda witiriwe kapitene crespel kuri nimero ya makumyabiri n'icyenda niho abashyitsi bakiriwe abasuye umurungi na mutaharugamba bamaze kwibaruka imfura yabo jessica mutaharugamba ijwi ry'amerika agasaro kaburaga irabinginze niba uzi umurungi antoinette umukobwa wa sozera theodore niba waramubonye i buruseli imatunge niba uzi uko byamugendekeye duhamagare uduha amakuru emmanuel mutaharugamba nawe aho uri hose mu gihugu kimwe ku mugabane wa afurika duhamagare utubwire uko uwo mwashakanye byamugendekeye abavandimwe be barabikeneye
agasaro kaburaga
iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika leonsi mu karugema ni umubyeyi w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko kowu yabuze abana babiri prosper kayihura yabuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'ine bava mu nkambi zo mu rwanda basubira mu ngo zabo na pauline mukazigama yabuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani amutumye i kigali ntiyagaruka abo bana bari he nibo dushaka muri aka kanya mu kiganiro agasaro kaburaga mukarugema lewonsiya atuye mu mudugudu wa musebeya akagari ka muganza hazwi nko ku ruyenzi umurenge wa runda akarere ka kamonyi nabuze abana babiri umukobwa n'umuhungu umuhungu namubuze icyenda na kane twarahungutse mu ruvunge rw'abantu benshi ari nijoro mbega twaragendaga ntitwaruhaga twari duhungutse tuvuye ahantu bita mu mataba tuza mu kivunge rero cy'abantu ariko twageze ahantu hitwa irunda sinamubona turamubura tugera mu rugo turavuga tuti ni umwana mukuru buriya ari bwizane n'ejo n'ejo ubundi turategereza turaheba kugeza ubu uwo mwana w'umuhungu yitwa nde yitwaga porosiperi kayihura icyo gihe muri mirongo icyenda na kane yari afite imyaka ingahe yari afite cumi n'ibiri none se mugeze irunda wari kumwe n'umugabo wawe yego mubura umwana neza neza yewe turamubura pe ariko icyo ushaka kukubaza mugeze mu rugo umwana ntimumubonye turi mu ntambara intambara yarangiye ariko mubuze umwana umwana ntiyagiye gukina kuki mwibwiye yuko ari butahe mwibwiraga ko yanyuze he kubera rero ko harimo abantu benshi mu nzira twibwira ubundi yari ahazi pe kuva irunda kugera iwacu kuva irukoma kugera iwacu ndumva atayoba ariko twaramubuze n'umwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'ibiri intambara yarangiye turi mu kwezi kwa karindwi hari urunyuranyurane rw'abantu benshi cyane benshi benshi abazamuka n'abamanuka abantu benshi pe hari umutigano uteye ubwoba none se mu bantu mwari mwarahunganye mwahungukanye ntawugeze ababwira ko yamuciye iryera ntawe ya baraduhakaniye ko batamubonye nyine abo twazanye nyine icyiciro twazanye twamubuze turi kumwe nuko hari n'abasigaye inyuma twarababajije byaranze twayobewe aho yagiye ntahantu ntashakiye tutashakiye tugenda dushakira no mu mashyamba ngo turebe ko yaba yarapfuye baramujugunye nta hantu tutashakiye ariko tugeze aho turaceceka turabyihorera na papa we rero aza kwitaba imana nyine nsigara njyenyine mu twana dutoya nuko nsigarana n'abo ngabo ndaharirwa ndanyukirwa no kuri kuruwa ruje nagiyeyo rwose ndashakisha ndaheba igihe prosperi kayihura umubuze turi mu kwezi kwa karindwi sinkubaza amatariki murimo murahunguka mugaruka mu ngo zanyu umwana uramubuze
hari mu kwa karindwi nta muturanyi wabonye hafi witabaje nta n'undi muntu wabwiye nta muntu wamubonye pe icyo gihe se ko hatari hakajyaho n'abayobozi n'abantu b'iwacu ko benshi bari baragiye kungu abantu bose bari baragiye kungu twe twagarukiye ahantu bita mu mataba mu ruhenge hitwaga mu ruhengeri abandi baragiye kungu baje icyenda na gatandatu na karindwi none se ubwo buyobozi bushya bwari bwariho icyo gihe ntibwaje nyuma mu byo mu kwezi kwa tumva ubuyobozi bwaraje ari mu kwa cyenda ubwo twatangiye kugira umuntu abantu batuyobora ariko nabyo bitari cyane ukabona bidafashe yewe byaratinze kugira ngo tubone abayobozi bifashe hafi aho nta hantu hari nk'ikigo cyakira abana badafite ababyeyi bari bonyine
ntacyo nta cyari gihari iwacu nta cyahegeze byahaje nyuma biranahava ariko ntacyo nta cyari gihari icyo gihe wowe iyo utekereje umwana wawe wambwiye uti kayihura uko nari muzi yari umwana wuzi iwabo ushobora kwizana akigeza mu rugo umwana w'imyaka cumi n'ibiri yijyana ku ishuri yakitahana hari uburangare yari afite ku buryo yaba yararangaye ntabwo ntabwo yarangaraga nubwo yatsinze ikizamini cya seminari muri uwo mwaka dufatanya na padiri kumushaka biranga rwose
hari ba nyirarume na ba nyirasenge na ba nyina wabo yagiraga bari barabishe nta bari bahari iwacu nta hari hahari iyi nta hari hahari ntabwo yari kujyayo azi ko bapfuye yari abizi ko batakiriho nta bantu utekereza yenda bakundaga gukina n'abana batoya ari bakuru ku buryo uvuga uti yenda yakurikiye umutoza kanaka niwe bari kumwe ntawe
ntacyo nakubeshye nahebye n'inyo nahebye iyi myaka yose makumyabiri n'umunani ishize utazi irengero ry'umuhungu wawe kayihura kandi sinjya mpagarika ngo mbone yarapfuye ye ibara kutihambira sinjya mpagarika umurambo we ngo ubone birumvikana igihe cyose utarashyingura uwawe ntabwo ikintu kirangiza ugomba kumva ko ariho kugeza igihe uzaba wamubonye ukamwihambira utamwihambiye nabwo uzakomeza umureke itara rye ryake utekereze ko akiriho nta kundi kuntu wabigenza ariko dukomeze dushake niba umbwira ko ba nyirasenge na ba nyina wabona ba sobo batari bakiriho kugira ngo numve ko umwana ashobora kuba ariho yanyarukiye oya ntaho se ba nyirasenge se nyirasenge ko yari atuye urukoma hafi nabiyoberwa ntawe ntaho yagiye ntawe sinzi uko byagenze niba umbwira ko umwana wawe kayihura atari inkubaganye ko atari inzererezi ko ntabwo yakubaganaga na rimwe nta cyari gutuma adataha baramutumaga akagenda akaza akazira igihe ntabwo yari umwana ushira isoni ntabwo yari umwana ukubagana cyangwa urangara weya kugira ngo umubure ukebuke inyuma usange ntagihari wabibonye ugeze mu rugo wabibonye ukiri mu nzira wabimenye ryari twabibonye nyine kuko twagendaga abana bamwe batoya tubazirikanya n'abandi yego ariko we ntabwo twamuzirikaga yari mukuru namubonye twabibonye tugeze mu rugo abandi bana bari bananiwe twari twabasize no mu nzira ahantu bita ikayenzi kwa bene wabo we rero ati njyewe sensigara turataha ariko ntabwo yageze imuhera ndimo ndatekereza ahantu ukayihura yaba ari n'iwaba waramurembuje n'icyo yamushukishije kugira ngo amugumane n'icyatumye
nta hantu tutashakiye na padiri mukuru rwose yari n'umuzungu umwana yanjye yabimfashijemo turamubura muramushaka muramubura reka dutekereze ko kayibura porosiperi akiriho niba ariho ubu ni umugabo w'imyaka mirongo ine akaba akumva yenda nawe atazi kuriho avuga ati ababyeyi banjye bashobora kuba batakiriho yarakoze ubuzima bwe nkunda kubivuga kenshi wasanga abamuturanye ariko muturanye aho ngaho aba yarahageze ariko ashobora kuba ari ahandi hari abavuga bati sinzanahasubira iwacu nta gihari niba atekereza ko namwe mutakiriho icyo gihe byatuma nta ataza kubashaka ibindi ntitubyibaze niba umuhungu wawe kayihura akiriho akaba akumva n'iki wamubwira
ewe namubwira ko mukumbuye namubwira ko abavandimwe be bakimwibuka bamushaka ewe yasize ari ubwana butoya none babaye abagore n'ababyeyi bafite abana bangana nk'uko yanganaga ewe turamushaka cyane turamukumbuye
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe uzakabona hari n'undi mwana wabuze namubuze uwo mwana wundi wabuze wamubuze ute yagiye umwana ate?
namubuze icyenda n'umunani mu bigenda kwezi bite kwa munani uwo mwana twamutumye kigali yari afite imyaka cumi n'itanu mumutuma i Mutuma i kigali Kigali, mumutuma hanyuma- peteroli mumutuma Mhm, twamutumye ku wundi muntu Mm, wari utuye mu cyaha hafi ndetse yavuye mu rugo yigabye yego Eh, ari burare niko byari biteguwe agezeyo koko yagezeyo yagezeyo ariko mu kugaruka twaramubuze ntabwo twamubonye uwo mugabo avuga ko yagezeyo akarara mu rugo rw'uwo mugabo hari umwana abereye se wabo w'umukobwa ungana nk'uwo ngo yarabasiganye wajya ku kazi noneho ngo saa sita zigeze uwo mwana w'umukobwa aherekeza undi ngo amugeze ahantu bita ku kimisagara atega imodoka ya tagisi yajyaga nyabugogo kuko uwo mwana nawe yari akiri umwana yaravuze ati ni imodoka itukura ntabwo twamubonye uwo mwana yitwaga nde uwo mwana wanjye yego yitwaga mukazigama pauline afite imyaka cumi n'itanu
yari afite imyaka cumi n'itanu uwo mugabo wamutumyeho yitwa nde uwo wagiye ku kazi akamusigana n'undi mwana mu rugo yitwa nde yitwa simoni twagira umukiza ni mwene wanyu ni umukwe wanjye afite mukuru w'uwo nguwo ni uko mukuru we atari ariyo yari ari mu rugo yari amaze kuhabyarira yarabyaye
Mm.
noneho nta telefone zari ziriho ariko yadutumyeho umuntu ati muzo- muzohereze pole namubatumiho ku buryo kuva yurira iyo modoka itukura ntabwo yongeye kugaruka.
twamubonye n'uwo- uwo mwana dusabe niwe umuheruka wenyine none se mubonye umwana atageze mu rugo birumvikana nta telefone zari zihari mwabimenye bitinze ko ata- yatashye ariko ntagere mu rugo hashize icyumweru ariko nkumva mu mutima wanjye ntafashijwe noneho nohereza uwo mukobwa mukuru nti ngaho ujya kundebera umwana mu cyaha hafi agiye bati se ntiyaje bukeye ntitwamwohereje badafite ibi n'ibi n'ibi ubwo simoni ni nawe ubizi njye nabyo nzi ariko yaramuhakaniye ubwo twahera ubwo dushakisha ahantu hose pe turaheba burundu
uyu mukobwa wawe Mm.
we i- mukazigama yari umwana ujarajara yari umwana w'umutima yari umwana umeze cyane rwose n'ikizamini cya leta nyuma nabwo turashakisha amanota amaze gusohoka nabwo turamuheba neza kandi umuntu akatubwira ngo namubonye munsi ya gare nyabugugu ngo mu bagande bari bahari batekaga amaresitora twebwe twajyayo tukamubura undi muntu ati njye namubonye sehashika eh, akora muri muri noze
yego muri twa- twa tuzu dutoya twarimatasiyo tw'ababyeyi Mm.
nuko akabimbwira gutyo nahagera se hashika nkahicara nkazahamara icyumweru simubona undi muntu ati namubonye mu biryogo ngo kuko abantu nta bantu ariko babamubonaga ariko nta muntu wo mu rugo wamubonye undi muntu yongeye kumumbwira igikundo mu midugudu yo yo kwa rujugiro Mm.
ati naramubonye ati duhuza amaso ati nukwakubita urugi ku gipangu aranyihisha hari n'undi muntu wanyatse ifoto ye ifoto ye ndayimuha aragenda yari umukobwa nawe ambwira ati rwose uwo mwana wawe njya mubona ku mugezi yari abonye iyo foto ati njya mubona aho tuvoma ati y'amazi yabuze mu midugudu yo kwa yo kwa rujugiro yaragiye ifoto arayitindana ayizana yarafurikatse nuko arambwira atumva ati uwo mukobwa naramubonye naranayimweretse aravuga ngo arabazi kuko twari turiho turi benshi ataravuga ngo arabazi ati noneho turayirwanira ati niko gusa gutya atarambwira ngo ngo arumva bakumbuye ngo ariko ngo nta mafaranga afite ngo igihe azayabonera ngo tuzabona aze kugeza ubu ngubu yewe inga ndebe iyo foto igihe yayitwariye ubanza hari muri mirongo icyenda n'icyenda kugeza ubu se ndabona uwo mwana w'umukobwa abandi bati yatwawe n'abagande yakoreraga bati hari umugande yakoreraga wari ufite abana babiri n'umudamu yamujyanye ubugande nuko n'abo bantu bagiye bambarira batyo gusa none se wowe kuva ku wakubwiye yuko yamubonye bagiye kuvoma eh, kuva ku wamubwiye ko yamubonye muri iyo midugudu yo kwa rujugiro wakubwiye ko yamubonye mu bagande ko wari utuye hafi aho hakurya ya nyabarongo kubera iki utigabye nk'uko yigabye wowe ngo aho ugende bavuga hose ugere njyayo urumva aho bambwiye hose njyayo n'abarumuna be naraboherezaga mu- mu gihanga nanjye nkajya aho ngaho yewe hari n'ubwo mukuru we yiriwe ahicaye inyuma y'icyo gipangu ahetse umwana ni ukubumwiriraho atabonye hari ukingura icyo gipangu nibura ngo arebemo urumva none Yewe, ndabyumva komera ari ujye- wemere unsubize ibibazo nkubaza kubera ko hari utuntu ushaka kumva muri mirongo icyenda n'umunani icyenda n'icyenda ah, u rwanda ni igihugu gitangiye kwiyubaka gifite ubutegetsi wigeze witabaza nka polisi y'igihugu ngo babwire uti nyaboneka nimuntabare nabuze umwana kandi bambwira ko ari aha n'aha ibyo byose aratarageza ku myaka y'ubukure ufite uburenganzira bwo kumushakisha ukamubona ukamugarura mu rugo ibyo warabikoze ntabwo rwose nabikoze mana yanjye sinari nzi ko n'umuntu yaberwa ariko polisi ntituyimenye ubu ngubu nubwo duturanye nayo tuyimenye kubera ko umwana wawe ndashaka kuvuga uyu poli na mukazigama ko umwana bam- ajya ku hantu bakamuherekeza agataha ariko kera bajyaga bavuga ngo nyarugenge ni amahanga ushobora kuhagera nyigenda bayizi ugendwa n'abayizi ushobora kuhagera ugasanga amatara menshi ayitatse ugashaka nawe kureba reka twibwire yuko uyu mwana wawe yagize gutya akavuga ati reka nanjye mbanze ndebe nyarugenge uko imeze
niba yarayobejwe niba byaragenze gute ntabwo mbizi pe
ubu se ko hashize imyaka myinshi
hashize imyaka myinshi imyaka makumyabiri n'ine ni myinshi ni ariko ukuvuga sinjya ko mubura sinjya mwibagirwa muramureba yewe hari n'itangazo ryigeze guhita bavuga amazina ye yombi ngo ko yapfuye ni hambere ni kera ariko nari naramubuze
iryo iryo tangazo ryahise kuri radiyo rwanda Eh, bavuga ko yapfiriye mu majyaruguru mu ruhengeri mu- mu- muri gataraga mu gataraga Mm.
icyo gihe icyo gihe abas- eh, hari abasirikare bari baragiye i kongo barangiraga umugabo we ngo wagiye i kongo ariko ntiryane mwari mu kiga pirimeri mwari mu kiga pirimeri ni nkomyi yari akiri mutoya bavuga ko ya- yasize umwana nuko icyo gihe nirirwa naguye mu kantu yewe abana baje kurya saa sita ni- ntimuzi ko mukuru wanyu ngo yapfuye Mm.
bati duha ibiryo twirire n'ubundi yarapfuye none se ubundi turamufite none se icyo hanyuma gihe waba ir- batisimu yaje kubimbwira Ubwo sinkibuka uwo mwaka ariko ubwo yigaga mu wa gatanu iryo tangazo ryanyuze kuri radiyo rwanda
ryaciye kuri radiyo rwanda rimubika ko yitabye imana
Ii,
U- u- ariko ni amazina ahuye tori na mukazigama ni amazina ahuye ariko ntabwo uzi niba ari we koko Ii, uwo mugabo bamubikiraga wari uri muri- wari uri muri kongo amazina ye murayazi awe wari waragiye ku rugamba shwe sinabifashe mu mutwe
kubera ko niwe wenyine bashobora kuzadufasha kumenya niba umugore we wo yari afite kure ntabwo yarakomokaga nigeze mfata izina rye mu mutwe mama
Mm.
numvise iryo zina rye wapfuye gusa uwarangishaga Pawulo ntabwo mumuzi azwi uwatanze itangazo hawi ibica kuri radiyo gusa nuko ibikuri iruhande ukumva bikuguye mu gutwi muribuka umwaka iryo tangazo ryatambukiye rwose uyu mwaka ni uwuhe de ni nko muri kangahe we ko we watsinze muri bibiri ga- gatatu oya ni nko mu bihumbi bibiri oya urukiko pirimeri ni nko muri za mirongo ni nko muri mirongo icyenda ni nko muri bibiri Mm, ni muri bibiri ni nko muri bibiri hatari bibiri na rimwe mwaho uko biri kose reka Eh.
turabarushya mama turabarushya ntabwo ari ukuturushya ni niko kazi ni umuhamagaro nta rwose ndifuza kumenya uwatanze iri tangazo avuka ko mukazigama polina yitabye imana bashobora kuba bahuje amazina ariko bahuje amazina
Eh, ni izina gusa ryari rihuye gu- mbese ni amazina ahuye ndavuga se uwo mwana wanjye yageze mu majyaruguru gute kandi bamubwira i kigali niba mukazigama akiriho ashobora kuba ari i kigali ashobora kuba yaragiye i buganda arajyanye n'abo yakoreraga mukima Mm,
ashobora kuko hari n'umugabo wamubonye yego hari umu- hari umugabo wamubonye wari umuzi ngo bahurira mu biryogo ari kumwe n'uwo mugabo yakoreraga noneho ngo aramusuhuza ati uzi ko iwanyu bakubuze Mm.
nuko ubu noneho aramubaza ngo ese banshakiraga iki ati bagushakiraga ngo ujye kwiga nuko ngo bazohereze y'abandi rero ngewe ntabwo nzajya kwiga wumva ukuntu ngo yashubije uwo mugabo noneho uwo mugabo wa- bari kumwe akubita uwo nguwo aramwirukanka anamutera imigeri Mm.
batova imbere nuko ngo aramukubita rwose uwo mugabo ya- yaje arira avuga ati pe ati umugabo bari kumwe yankubise uko biri kose mbere y'uko turangiza iki kiganiro eh, kibaye kirekire by'umwihariko kubera ko kirekire ni ushakisha abana babiri uwabuze ku buryo budasobanutse umwe kayihura porosiperi Budasobanutse, wabuze imyanya y'intoki.
ah, mutaha muhunguka mugaruka mu rugo mu kwezi kwa karindwi mirongo icyenda na kane uyu polina mukazigama nawe uwabuze nyuma y'imyaka ine muri mirongo icyenda n'umunani umutumye eh, ikigara akagenda ntagaruka ariko bigaragara ko ashobora kuba akiri muri kigali yaba yarahavuye se akaba yaragiye ahandi Eh, ahasigaye ni ukumenya niba amazina y'uwitwa polina mukazigama bashobora kuba basangiye amazina eh, bari barashatswe n'umu- ushobora kuba ari umusirikare eh, niba ari we akaba atakiriho ariko reka dukomeze twizere ko dushaka ariho eh, turasaba abumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya bati, umuntu wese waba warigeze gutura mu midugudu ya rujugiro waba waraturanye aho ariho hose n'umuganda ufite umwana w'umukobwa akoresha umuganda hakunda no bitavuga guhindura amazina abana b'iki gihe bagahindura amazina kugira ngo atazamenyekana Yee, uwamumenya bakunda guhindura amazina ubwo azatubwira ariko se nawe none nguhe akanya ariko noneho hano usigaranye amasegonda mirongo itatu gusa yo kugira ngo wongere usuhuze umwana wawe umubwire ikikuri ku mutima umubwire ko umushaka akwiyumvire niba turamushaka akiriho cyane turamukumbuye ari abaturanyi ari nyina wa batisima ari abavandimwe be turamushaka cyane kandi turacyatuye aho twari dutuye ntabwo twahavuye niba ariho rwose azaze tumubone rizera ko ubutumwa bwawe abwumvise kandi wubahirije igihe amasegonda mirongo itatu ararangiye madamu karugema ya rero ndagushimiye kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ndagukomeje kandi eh, ndaguhamagarira gukomeza gutegereza uwizeye icyo imana Yego.
iza kugaragariza ngaho ukomere kandi ugire amahoro yego ni ukurakoze uwiteka kurinde
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kaburaga ni hano kirangiriye muri benshi mwanditse mugitegereje ko mbahamagara nzabikora uko nabibasezeranije kugira ngo hatagira uvutswa amahirwe yo gushakisha uwe twiyemeje kutagira uwo turenze umurongo ngo atambuke mbere y'undi birumvikana ko hari igihe gutegereza bimara igihe ariko igihe cyose wanditse cyangwa se unyuze ku banyamakuru b'ijwi ry'amerika i kigali ubutumwa bwawe buba bwageze ikambere turagutumikira hiti yise uri mageragere nzi ko ushaka umwana wawe w'umukobwa wagiye umureba mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine tuzagutumikira naho ubutaha mwari kumwe na veni